mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese akanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuganira ku munsi mpuzamahanga wahariwe umwana tureba uko uburenganzira bwe bwubahirizwa ndetse n'icyakorwa radiyo yanyu muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuze mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongera mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika nk'uko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaza kuganira ku byerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abana umunsi mpuzamahanga wateganijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka nubwo wizihizwa ku matariki atandukanye mu bihugu bitandukanye uwo mutumirwa wacu uyu munsi muri kiganiro ni metre jacques nshimirimana komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu murwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu ni cndh ni mu gihugu cy'u burundi nagira ngo rero tumwakire metre jacques nshimirimana muraho neza
turaho turakomeye twizera ko mukomeye cyane turakomeye natwe turashima imana nagira ngo rero uyu munsi tuganire kuri ibi bibazo cyangwa se ibyerekeranye n'uburenganzira bw'abana hari umunsi mpuzamahanga wahariwe abana wateganijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka nk'uko nari mbivuze wizihizwa ku matariki atandukanye mu bihugu bitandukanye bitewe n'uko bitanawubona kimwe leta zunze ubumwe za amerika yo yizihiza umunsi w'umwana ku isi ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa gatandatu ibiro biri ibyo rero bikaba biri mu muco w'igihugu cya amerika kuva mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itanu na gatandatu byatangiye ubwo dr charles leonard umupasiteri wo muri leta ya massachusetts yasomye misa idasanzwe yibandaga ku bana uko imyaka yagiye ihita niko n'abandi bemera cyangwa se abemera muri za kiliziya zitandukanye batangiye kujya baharanira uwo munsi w'abana buri mwaka bakawizihiza ariko guverinoma nta n'uruhare yari yakabigiramo abaperezida rero batandukanye bagiye batangaza umunsi w'abana cyangwa se nta birori bikorwa cyakora kuko bitari biteganijwe mu mategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umunsi mpuzamahanga wahariwe kurinda abana nawo ukizihizwa ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu turimo kandi byafashije iyo tariki ya mbere kwemerwa ku rwego mpuzamahanga hahimbazwa umunsi w'abana uwo munsi rero mpuzamahanga wo kurinda abana ukaba waremejwe ku isi hose mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane hagamijwe kurengera uburenganzira bw'umwana gusezerera ikoreshwa ry'abana imirimo y'abantu bakuru no kwemerera abana ububasha busesuye bwo kujya mu ishuri ntawe usigaye inyuma nagira ngo mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina tuvuga kuri ubu burenganzira bw'abana uko buhagaze muri kino gihe n'ikirimo gukorwa cyangwa se icyakorwa twifashishe aka karirimbo umuhanzi francois nkurunziza yagize ati francois ngarambe mumbabarire wagize ati umwana ni umutware
umwana mwana we naramubohonye ndamutangarira yarandehebye ndamwunamira asekeye ndamuterura ndamudabagiza umwana mwana we yaransabye sinamwima sanga ari umuntu wo gukorera ari umuntu wo kubaha umwana mwana we nasanze koko ari umutware boza ibirenge bagasiga amavuta bagasokoza umusatsi nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera umwami wo kwagakaba umwami ufite ubuntu urakeye ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amaso ibiyaga bikibirindura umwana ni umutware umwana ni umutware umwana ni umutware mumutege amatwi amaso n'umutima abafitiye ubutumwa buhanitse nimukamusuzugure ngo mumushaburire mumusekere ahora asusurutse yeye yeye yeye yeye yeye umwana n'umutware
reka nshimire rwose francois ngarambe kuri aka karirimbo ati umwana ni umutware umwana ni umwami ufite umutima wera mu kinyarwanda bati uwima umukungu yima umwana ati umwana ntimukamusuzugure uyu munsi rero mpuzamahanga wahariwe abana nk'uko nari nabivuze washyiriweho guhindura uburyo abana babonwa muri sosiyete n'uburyo sosiyete ibafata ndetse no kuvugurura imibereho yabo bwa mbere na mbere washyizweho n'umwanzuro wa ni mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane ni umunsi rero wo guharanira no kwitangira uburenganzira bw'abana uburenganzira bw'abana si uburenganzira budasanzwe nta n'ubwo butandukanye n'ubw'abandi ni uburenganzira shingiro bw'ikiremwamuntu umwana rero nawe ni ikiremwamuntu afite uburenganzira bwo gufatwa nk'ikiremwamuntu kandi agomba kubyubahirwa nk'uko nari nabivuze rero dutangira umutumirwa wacu muri kiganiro muri isanga ni metere jacques nshimirimana komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu cndh ari i bujumbura mu burundi reka rero um, baze metere nshimirimana mu gutangira mwatubwira nk'uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abana nubwo wizihizwa mu rwanda no mu burundi ibyo bihugu byombi byahisemo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umunyafurika ku itariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa gatandatu turebye mwatubwira ko uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abana washyizweho ku itariki ya mbere usanze umwana w'umurundi yifashe ate ahagaze ate muri rusange
murakoze cyane eh, nk'uko mwarimu ahejeje kubivuga ni umunsi eh, mpuzamakungu wahariwe umwana eh, muri rusange ariko kandi hakaba hariho n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika ni iminsi ibiri itandukanye eh, umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika ari nawo munsi eh, uhimbazwa mu bihugu byinshi byo muri afurika Nu- ni igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe ibihugu byo muri afurika birahimbaza uwo munsi kandi si umunsi w'abanyafurika gusa ni umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika watangujwe kuva aho wabereye bwa bwicanyi bw'agahomerabunwa bwabera mu gisagara cya soweto mu gihugu cya afurika y'epfo hanyuma inama nkuru ya oni ica iremeza yuko uwo munsi wokwama witirirwa umwana w'umunyafurika Eh, iyo rero uwo munsi ugeze kaba ari akaryo keza ko kwibukanya eh, kwibutsa amaleta kwibutsa abasanzwe bafite icyo bategereza gukora bose kugira ngo umwana abeho neza yige neza eh, akure amerewe neza bibuke yuko ari byo baba bajejwe arizo responsabilite zabo hanyuma akaba ari n'akaryo ko kwikubita agashi umwe umwe wese mu bimuraba umubyeyi umwigisha abari mu mashyirahamwe eh, abari mu migwi y'agateka muntu ab- mu bisata bitandukanye by'igihugu bakaraba yuko aho baherereye bariko barakora by'ukuri ibikenewe byose kugira ngo umwana we kazoza k'igihugu ciwe akure amerewe neza rero aho iwacu mu burundi eh, hageze Eh, uyu munsi uzoba ushitse mu gihe haba hariho byinshi biboneka yuko eh, uburundi n'abarundi bashize imbere kugira ngo bateze imbere agateka k'umwana ariko kandi haba hageze hariho uduhaze Eh, tumwe twofata yuko ari duto duto ah, ariko kandi haba hariho n'uduhaze dukomeye cyane Ah, aha dufashe nk'uburorero nka butatu ku bikomeye kumbure twavuga eh, nk'igihugu kiba kigeze ko mu bijanye no guteza imbere agateka k'umwana haba hariho nk'ibikorwa bijanye no gu- no kurwanya eh, kutitaho abana Eh, ni umugambi w'igihugu washyizweho mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi kurwanya kutitaho abana ibyo twita negligence envers les enfants Eh, hakabaho umugambi w'igihugu wo kurwanya ikibazo cy'abana bo mu ibarabara ni ukuvuga guhera kurwanya ku bitera ko abana baja mu ibarabara no gufasha abamaze gushikayo kugira ngo basubizwe mu mihana yabo hakabaho urugamba rukomeye rwo kurwanya urudandazwa rw'abana Eh, hakabaho ikibazo cyo kwandikisha abana batazwi mu bitabo eh, bi- bisanzwe byandikwamo abana bavutse hakaca habaho kandi n'igikorwa cyo guteza imbere uburenganzira bw'umwana bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe ico mu gifaransa twita le droit à la participation au processus décisionnel démocratique eh, aho uburundi buri mu bihugu muri afurika bumaze gushiraho bimaze gushiraho urwego abana bahuriramo bashobora gushikirizamwo ivyiyumviro eh, vyabo Eh, nivyo tuba tukiri mu ntango mugabo hari ikintu cose igira intango Eh, ikiba gihambaye kuri twebwe ni uko urwo rwego ruba ruhari abana bashobora kwiyumvamo bakumva yuko eh, bafise iteka bafise ijambo mu gihugu cyabo
Ye, aha nagira ngo gatoya tugaruke kuri iki muvuze cy'abana uruhare bagira mu byemezo bifatwa mu gutanga ibitekerezo Ah, uru rwego rwifashe gute ni abana bari mu kihe kigero urwo rwego rukora rute
Eh, ni urwego rurimwo abana baba bari munsi y'imyaka cumi n'umunani kuko n'ibyo amategeko ategekanya umwana yitwa umwana iyo atararenza imyaka cumi n'umunani hanyuma eh, ngaha mu burundi tumaze kugera ku migwi ibiri ni ukuvuga yuko amatora y'urwo rwego amaze kuba inshuro zibiri hariho abana barangije ikiringo cya mbere hariho abariko bara bari muri urwo rwego mu kiringo kigira kabiri hari n'abimirije kuja muri urwo rwego mu kiringo ca gatatu bisigura yuko abana bariko baramenyera gutorwa no gutora ababaserukira bagashikiriza ivyiyumviro vyabo imbere Eh, kimwe mu, mu, mu duhaze ni uko si benshi muri abo bana baratahura vy'ukuri ibikorerwa muri urwo rwego ivyo ntawo bideha Eh, nico gituma navuze nk'intango yamigoye mugabo iyo imaze kuhaba biroroshe cyane gukosora umuntu agenda araba ibitagenda neza abishyira ku murongo bimwe rero mu bitagenda neza ni uko hariho abana batazi igikorwa bategereza gukora mu rwego nka bene ubwo ni urwego ruba rukomeye abana bashikirizamo ibyiyumviro ikindi nacyo ni uko hariho abakuze gushika iyi saha bataratahura yuko umwana afite uburenganzira bwo kugira icyo ashikirije kandi kikemerwa cyangwa kikakirwa uko nyine abagishikirije bivanye n'imyaka aba afise atari hamwe umuntu acaja guhindura icyiyumviro cy'umwana ngo ko yakivuze ari umwana ngo yashatse kuvuga gutya umwana aba afise ubwo burenganzira siba kwe aba agiriwe ni uburenganzira ahabwa n'amategeko yo mu gihugu n'amategeko mpuzamakungu kandi uburenganzira ategerezwa kubamo
yamuti haracyari inzira ndende mu byerekeranye no gusobanurira abantu kugira ngo bumve nyine ko umwana afite ijambo abo bana bahura n'abandi bakaganira ku bibazo bafite hanyuma ni abana bo mu mashuri ni amashuri munyuramo noneho bakagenda bitoramo abana bo mu mabarabara mwavuga ko hari igikorwa cyo kubakura mu mabarabara bo bagerwaho gute bahagararirwa gute muri urwo rwego rw'abana
urwo rwego rw'abana ni urwego ruba rurimwo abana b'imice itandukanye abana bari mu mashuri abana b'abakire abana b'abakene abana bagendana ubumuga abana baba ari abo mu ibarabara abana baba basanzwe bari muri ya migwi y'abana bafise ibibazo baba bisangije aha tuvuga nka bamwe usanga bavuka ari ba nyamwema abana baba bava mu mice itandukanye ni ukuvuga imice yose abana bashobora kuvamwo ibiserukiwe muri urwo rwego hanyuma ku bana bo mu ibarabara nibyo rimwe na rimwe bihora bitera ikibazo kuko urabona n'abana bataba bafise aderese kandi aho babarizwa kandi bisaba yuko umwana atowe atoregwa aho aba abaye ni ukuvuga muri karitiye cyangwa ku mutumba abako abana bo mu ibarara nabo ahari uyu munsi si hari ejo ariko iyo hageze ayo matora duhora tubikurikirana neza tukabona yuko n'uwo muce w'abana bari mu bibazo bidasanzwe nawe nyine userukiwe muri urwo rwego rw'igihugu abana bavugiramo
batorwa nande nibo bitora hagati yabo bahura gute kugira ngo bitore hanyuma ibyiyumviro byabo se cyangwa ibitekerezo babishyikiriza ababishinzwe ku rwego rw'igihugu mu buhe buryo
itegeko rishiraho urwo rwego rwitwa fonebe riratomora yuko abana batorwa batorwa na bagenzi babo kandi bari muri muri ya kategori y'imyaka ni ukuvuga bari munsi y'imyaka cumi n'umunani kubera ko tuba twifuza ko abo bana bamenyera kurongora hakiri kare abana bakamenyera kwitoza hakiri kare bakamenyera kugira ibyo bemereye ababatora hakiri kare hanyuma bakanagerageza kubishyira mu ngiro nicyo gituma mu gutorwa abana batorwa hakurikijwe imigambi baba bashyize imbere abana muri karitsiye batorwa n'abo baba babana y'amatora abereye ku ishuri abana bagatorwa n'abo baba bari ku ishuri rimwe iyo ari abana kumbure basanzwe bafise ikibazo baba bisangije nk'abo twavuze bo mu ibarabara nabo nyine baragira amatora ku ruhande rwabo bagatora abana baje imbere ibyiyumviro byabo birategekanijwe ingene bishikira inzego ziba zitandukanye z'igihugu kuko itegeko rirategekanya urwego rufasha abo bana mu gushikiriza no mu gutunganya neza ibyiyumviro byabo ibyo rero baraheza bakabishyikiriza baba abashinga amateka baba basanzwe baserukira abanyagihugu barashobora kubishyikiriza abategetsi baba batandukanye muri leta cyangwa no mu mashyirahamwe ku bibazo runaka baba bafise babona yuko bakeneye inyishu cyangwa imfashanyo y'uwo muntu cyangwa y'uwo mutegetsi baba bashyikirije icyo cyiyumviro
ni ukuvuga rero ko abana bose barahagarariwe ubwo twizere ko mu bihe biri imbere ikibazo ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'umwana ku rwego ariho kizagenda kibonerwa umuti nagira ngo noneho nk'uko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika bakabaza bagatanga inama cyangwa se ibitekerezo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone ah, twakire joel uranyumva ni joel Eh, wiriwe neza urahagana Eh, uri hehe
n'umuntu ashobora kigali mu rwanda mu kigali mu rwanda mwiriwe mutese i kigali mwiriwe mute sindi kuko Ah, kigali ni sawa no kuri turashima tumewe neza cyane nuko ye Ariko u- ubu nyine ni keshi eh, Mm. ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ah, ni ikibazo ni Mm.
ikibazo ikibazo nka tungahe yego ndabashimira ndanabashimira ijwi rya amerika ku buvugizi mudukorera kabisa murakoze cyane
Eh, ikibazo mbaza umutumire namwumvishe ikibazo mbaza hari abana hari abana bo bo mu ibarabara bahohoterwa bahohoterwa kubera n'ibyo nibereye igihe mpa- nibereye uko n'igihe mvuka n'ubundi mvuka uburundi hari ahantu nahoze nkorera ku iboda ahantu bita iboda ku mupaka hakaba hari mu ntara y'umuyinga ngira warahazi
Mhm.
abana bo mu abana bo mu ibarabara barabahohotera abapolisi bakabirukaho bakabafata bakabafunga sinzi ko ashobora kunyishyura nk'abo nk'abo icyo bu- babafasha mu mwanya babafunze aho gufata bakabashyira ahantu bakaba bakabagisha nk'in baka- bakareba ukuntu bakoresha inama cyangwa bakabakishyura ikintu runaka kugira bagive mu ibarabara ahubwo bakabashyira mu gasho bakabafunga hariya iyo ni inama nabonye hariya umuyinga ku mupaka ahantu bita ikobero ku mupaka winjira tanzaniya ni muyinga mbere se kuri santere kwa ni naho iwacu kuri santere niho nyine baho narabibona cyane nibyo eh, ikibazo sinzi ukuntu yo yo- yompa inyishu y'ukuntu icyo bakora kugira abo bana bareke guhohoterwa nk'uko Mm. joel hashize igihe kingana iki ubonye icyo kibazo aho ngaho muyinga ibyo ni ki- n'ejo bundi ko hagiye navuye i burundi nza gukorera ngaho i kigali n'ejo bundi mu kwezi kwa munani mu mwaka ushize mu kwa cyenda Mhm. nagira ngo numve mu igihe kwa ki- cyenda ba igihe gishize kuko yari avuze ko hari urwego rw'abana numve niba urwo rwego rw'abana rwaragiyeho eh, rwari rwaragiyeho mu gihe wabonye iki kibazo Na- ni amezi make rero ashize
iyi ni amezi make ko hagiye na- nakorera ku mupaka neza kandi n'iwacu ni muyinga kuri santere Mhm.
nama nabibonye bakabafata mu isoko nk'ubu bakash- bakakusanya no muri polisi bakafunga nk'iminsi itanu cy'icyumweru bakabafungura ariko bakaba bakababangamira cyane sinzi nyine icyo ba- bakora cyangwa bokorera abana kugira abana nabo gateka kabo kubahirize nta- ntabwo nagiye mfite imyaka mike Mhm.
ariko abana kabisa ubwo buryo nyine kwa ikobero ikobero narahakoreye igihe kinini nkabibona Mhm.
inshuro nyinshi inshuro- mu kwezi buri kwezi buri kwezi Ye. reka o, bugumye Mba hafi ubwo- nacecetse.
bugumye hafi ubwo ako- Eh, ako- eh, ni- ye. Ah, nkaba nari mfite n'akandi wari ufite akandi kabazo Eh, ngaho baza Eh, eh, eh, ariko nshimira n'ijwi rya amerika ariko murakunda gutumira abatumira benshi ariko twebwe natwe nsanzwe nkora umwuga ariko sindigera numva nko nko mu mwuga wacu wo mutumira kugira natwe- ni Tuba u- muratumira benshi twabasabye byinshi eh, ni uwuhe mwuga se ngo tubwire joel mu masaro ibi byo mu masaro ibi byo kudefiriza abamama gusokoza ariko bimaze kugera kure dufite n'amashyirahamwe ariko sindigera numva
Mhm. Uwaza- uwaza gutumira se uwaza Uwaza gutumira si ubwo gutumira ngubwo Ni- Eh?
ntiwaza gutumira ukatubera umutumirwa
Eh, nta kibazo kabisa ibintu nawe umwuga wacu nawe umaze gutera imbere ariko Eh.
eh, ntazi kabisa reka tuzawuvugeho Ndi nawe umukunzi w'ijwi rya rwose Amerika. ndi umukunzi w'ijwi rya amerika mpera mu gatondo numva ariko sindigana tubasaba batumire benshi kabisa tumwe turabasaba mukaratuzanira ariko sindigana no mu butumire ijwi rya amerika eh, n'uyu mwuga wacu oya turacyakomeza uretse turaza kuvugana nyuma y'ikiganiro sibyo
Eh, nta kibazo Eh.
nta kibazo kabisa Eh.
ndanabashimira cyane urakoze rwose Eh.
Eh, maitre nshimira imana joel mwamubwira iki Kabere.
mbere y'uko dukomeza
yego ibyo avuga joel birimo ukuri birashika birashika rimwe na rimwe kuko murazi yuko abana baba baba mu ibarabara ni abana bafite ubwenge ni abana bashobora no gukora amakosa ni abana bashobora kwiba bashobora gutera amabuye abantu bashobora gukomeretsa abantu bashobora no kwiba mu mifuko cyangwa bakiba ibyo abantu baba babikoreje rero murazi yuko haba hariho abapolisi bajejwe gushyira ibintu mu rutonde iyo rero rimwe na rimwe umwana byabonetse yuko yakoze ikosa usanga bamwirutse inyuma byaranabonetse mu minsi iheze hagitangura urugamba rwo gukura mu nzira ikibazo cy'abana bo mu ibarabara mu burundi aho twarasabye yuko hobaho kwigisha twarasabye yuko habaho inyigisho zidasanzwe ku bapolisi bazaba bajejwe icyo gikorwa ubu ntabyo duherutse kubona abana bafatwa cyangwa birukanswa n'abapolisi kubera ko ababikora n'abapolisi babyigishijwe bazi ingano bashobora guhagarika umwana batarinze kumukubagura ariko iyo ari abana bakoze amakosa nk'iyo bamenye imodoka murumva ko habaho ibyo kubiruka inyuma ariko kandi iyo babahagaritse hariho inzego zitandukanye nyinshi zikurikirana yuko uwo mwana yagirizwa ikosa ariko ahanwa bikurikije amategeko kuko abana barakora amakosa abana barashobora gukora ibyaha hanyuma hariho n'amategeko ategekanijwe y'inge n'umwana iyo yakoze icyaha ahanwa bivanye n'uko angana bidasigura rero yuko abana kubera ko bitwa abana byaha bakora iyo babikoze icyo turaba ni uko amategeko yubahirijwe amategeko abagenga aba yubahirijwe muri uyu mugambi w'igihugu wo gukura abana mu ibarabara ababa bariko barabikurikirana ni abantu bakurikiranye inyigisho zidasanzwe z'ingene umwana ategerezwa gufatwa naho yoba ari umwana ari mu ikosa ibyo rero byatumye atabibazo byinshi bisubira kuhaba kuko mu ntango byibonekeza ko hari abana bakomereka bari bahunga abapolisi cyangwa ugasanga hari n'ababyifashemwo nabi umwana akamererwa nabi ubu rero turamaze hafi umwaka urenga ata kibazo nk'icyo duhuye nacyo
ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku byerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abana tureba n'uburenganzira bwabo uburyo bwubahirizwa ikirimo gukorwa ndetse n'icyakorwa tujye ku murongo wa telefone twakire israel turi kumwe urakomeye wiyi
ndakomeye cyane koko nitwa israel sabato ndi hano ahantu bita nyagatovu ni mu murenge wa mubuga w'intore mu karere ka karongi mu rwanda
ufite ikibazo igitekerezo
ni igitekerezo nanjye nagira ngo mvuge kuri uwo munsi mpuzamahanga w'abana mvuga nk'aho muri ibi bice byacu uba usanga abana ariko ni nk'aho ari ikintu kiri mu rwanda hose nanashimira cyane inzego za leta zahaye umwana uburenganzira aho mu rwanda cyane cyane muri ibice byacu umwana ubona afite uburenganzira nko ku ishuri aho usanga abana bose ku ishuri ku mashuri abana bo mu mashuri y'incuke bafite amata ugasanga babayeho neza bariga bakarya ku ishuri ugasanga mbese ni imibereho myiza ariko rero nkarashimira icyo leta y'u rwanda yakoze kuri nk'abari abana b'abangavu bari munsi y'imyaka cumi n'umunani usanga bagenda n'abantu bakuze aho leta yagiye ifata ingamba ku buryo umugabo uhohotera umwana gutya akamutinda cyangwa akamusambanya uba usanga ibihano bikomeye cyane aho ari nta toleransi birimo aho ahanwa bikomeye cyane bigaragaza agaciro umwana afite uwo ari we wese yaba umwana w'umuhungu yaba n'umukobwa ibyo ngibyo ndabishimira cyane leta y'u rwanda yaduhaye yahaye ubana ubwo burenganzira
ni igitekerezo cyiza cyane
kandi kantu amashuri wasangaga kera abana bakubitwa ku mashuri ugasanga umwana nk'abayobozi b'amashuri abarimu baramukubise bamugize intere ariko ubu ngubu umwana ukubiswe ku ishuri afite uburenganzira bwo kurenganurwa ku buryo ashobora kurega uwo mwarimu akaba ashobora kubihanirwa by'ukuri bigaragaza agaciro leta y'u rwanda yahaye umwana ariko nanone nkavuga uburenganzira bujyana n'inshingano hari abana usanga baragiye bananirana bakananira ababyeyi ugasanga umwana aracyari mutoya ariko ntabwo ubwira mu rugo ngo yumve uri umubyeyi uragira ngo rwose dusaba abana bari kumva nka radiyo ijwi rya amerika kugira ngo niba barahawe uburenganzira bajye bijyana n'inshingano nabo babe nk'abana koko bubaha ababyeyi babo kugira ngo kuko u rwanda rubuze u rwanda rufite ejo hazaza heza ari ku bana babo kandi umwana umurage we ni ukwiga kujya ayize akareka ibindi bintu by'ubunani byo kujya mu masoko byo kujya mu yindi mirimo atagenewe byaba ari umuco mwiza n'umurage mwiza ku bana b'u rwanda murakoze cyane urakoze cyane israel sabato ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe Um, nagira ngo tubanze twakire abdul mbere yo gukomeza abdul
karame karame eugeni urakomeye se
amahoro amahoro ni amahoro uri hehe se abdul
Eh, ndi mu rwanda mu ntara y'iburasirazuba akarere k'amagana ye mumeze neza
Eh, turashima abana kugira ngo ntange nshimira radiyo ijwi rya amerika uyu mwanya muba mwaratugeneye tukabaza ibyo tutumva neza cyangwa se tukabaza ibyo tutazi ye radiyo ijwi rya amerika mwatwaye amatwi natwe ntituzabe mwaduha amata natwe ntituzabima amata ubu urakoze cyane twese dufatanyirize hamwe ni uko
abanyamakuru b'ijwi rya amerika n'izina ry'abaturage ba rwamagana turabasuhuje nagira ngo ntangire mbaza ikibazo uwo musubirwa mbere dushimira imana yego nawe udusuhuriza ab'i rwamagana komeza
Eh, tujya tubona hamwe na hamwe hari abana bakunda guhohoterwa cyangwa nk'umu- nk'uwo muvandimwe wavuga yavuga ati hari igihe babona abapolisi bakwiruka ubwo ni aba bana bo ku mihanda ibyo koko ntabwo twashyigikira abana bo ku mihanda nabo bagomba kujyanwa mu buzima busanzwe bakagororwa ariko se nk'iyo umwana uwo mupolisi we yirukankanye nk'uwo mwana bikaba ngombwa ko umwana wenda yakomereka ese itegeko rihana uwo mupolisi ni irihe ikindi tujya tubona abana bakoreshwa imirimo ivunanye ntabwo twari twumva yuko nibura hari n'abafashwe cyangwa abana batoya bakora akazi ko mu mago batari buzuza imyaka ya ngombwa ntabwo nibura twari twabona umuntu yafashwe yahanwe bivuge yuko wenda eh, ayo mategeko yaba ashyirwa mu bikorwa biravugwa ariko ndakeka yuko nta namwe byari byashyirwa mu bikorwa gusa biri kugenda bigabanuka ikindi nabazaga nabazaga niba uru rwego rukuriye abana abana bambega bakuriye abandi ko kuki abo bana tutajya tubona bamanuka muri aba bana bo hasi mu cyaro ngo babe babagira inama cyangwa hagire n'icyo babigisha ibyo bikorwa muba muvuga abo bakuriye abana bose biherera mu mijyi iyo ngiyo nta mwana n'umwe twari twabona wa ukuriye abandi yiyamamaza muri ba bana bo mu cyaro so nagira ngo rero icyo kintu mukisubize murakoze urakoze cyane abduru Ye, reka ubwo nk'umwanya rero metero nshimira imana hari ikindi washaka kubaza
Eh, n'ikindi nashimiraga mwebwe staff ya radiyo ijwi rya amerika kandi musubirize umunyamakuru tomasi kamirindi hamwe mwese ah, cyane ni nahave na geoffrey mutagomwa staff yose murakoze murakara urakoze cyane geoffrey mutagoma niwe uri ku buhanga bw'ibyuma ubu ngubu ndumva yabyi- yabyumvise abandi ndaza kugutumikira urakoze cyane Ye. Ah, Maître Nshimirimana mwumvise Israel na Abdul ah, baragaruka kuri icyo kibazo cy'ihohoterwa ry'abana ariko kandi bakagaruka no ku bana bo mu ibarabara ah, bakeneye ubuvugizi ah, hari ubajije atese hari amapolisi amategeko ahana umupolisi uhohoteye umwana ariho abana se bagera mu byaro bari mu- bajya ruguru aho cyangwa bigumira mu mijyi ni uko ni umusubizo Mm, mu- mura- murakoze cyane kuri israel wowe nibaza yuko yatanze intererano nta kibazo kirimo yabajije Mm.
Ah, nagira nishure kuri abdul Eh, ibibazo yabajije nyamukuru ni bibiri hariho nk'iki cyo kubaza yuko iyo umupolisi yirutse inyuma y'umwana cyangwa ahohoteye umwana ashobora guhanwa n'amategeko inyishu nibaza yuko nawe nyene ashobora kuyiha igihugu cy'u Burundi n'igihugu gifise amategeko kigenderako birategekanijwe ingene umuntu yakoze ikosa afatwa ingene ahagarikwa ingene ahanwa ingene aciribwa urubanza igihe rero hari urenze eh, kuri ivyo amategeko ategekanya ategerezwa guhanwa nk'uwakoze icaha co kutubahiriza amategeko iyo umupolisi ahohoteye umwana amufashe uko amategeko atabitegekanya ategerezwa guhanwa cane rwose hanyuma ku kibazo cya kabiri yabaye nk'ubushiramo agashavu avuga ngo aba bana baserukira abandi ngo bagarukira mu miji ngo ntibashika ngo mu mitumba hagati abdure ari mu rwanda yavuze ko ari umunyarwanda sinzi yuko yabivuze avuga ku ruhande rw'u rwanda cyangwa yoba ari ibyo yumvise cyangwa yabonye mu burundi ariko Burundi kubera ko bara- bantumiye nk'umurundi avuga iby'uburundi nagire menyeshe abdure yuko mu gihugu cy'uburundi abana baserukira abandi babaserukira kuva ku mutumba kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu iyo amatora abaye aba ku mitumba yose igize igihugu cy'uburundi mu makomine yose agize igihugu cy'uburundi mu ntara zose zigize igihugu cy'uburundi ndamutahura kuko kumbure sinzi ingene iby'amatora y'abaserukira abandi mu rwanda mu bana bigenda kuko hariho ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika ah, bahitamwo gu- gushiraho uh, sinzi ingene novyita neza Eh, bavuga bati abana nibaje hamwe bo ku ntara ku rwego rw'intara gusa bashireho abaserukira abandi babiri canke batatu ariko ngaho iwacu mu burundi itegeko ritegekanya yuko amatora aba kuva ku mutumba kugira ngo umwana wese w'umurundi yumve yuko ari uburenganzira bwiwe bwo kugira ico ashikirije ni ukuvuga ku mutumba wose wo mu burundi dufise abana indwi baserukira abandi bana ku rwego rw'ikomine dufise abana ndwi baba batowe n'abatowe mu mitumba ku rwego rw'intara haca habaho abana babiri umuhungu n'umukobwa baba batowe na bamwe batorwa ku rwego rw'amakomine ibyo rero bituma ata mwana n'umwe ashobora kuvuga ngo yabuze aho ashikiriza iciyumviro kuko bamwe aba yaratoye baba ari abo babana bamana hanyuma ikiba gisigaye ni ugushobora gutunganya inama zituma abo bana bama bahura kuko haba harimo abiga haba harimo abatiga icyo ni kimwe navuga nti haracariho agahaze tukiriko turagerageza kugira ngo tugatosore kumbure mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri iri imbere umwana wese azoba afise akamubakiye azoba ahohotewe ashobore kubishikiriza abamuserukira hanyuma bishike iyo bitegerezwa gushika mu mwanya muto cyane ico ni igikorwa rero cyo kwamizako
hano mete nshimira imana hari ahantu abuduru yaragarutse ku kibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye aho hari amategeko abarengera bigenda gute mu burundi
A- amategeko amategeko arahari kandi nibaza yuko amategeko eh, agwanya ihohoterwa ry'abana mu bijanye no kubaha ibikorwa bibaruhije eh, ari amategeko duhuriyeko n'ibihugu vyinshi vyo ku isi eh, naho igihugu kimwe kimwe kica gihinyanyura gifatiye eh, ku bibazo kiba cisangije Eh, ayo mategeko arahari iyo umuntu yahohoteye umwana akamutuma ibikorwa bimuremereye eh, arahanwa n'amategeko ariko haba hariho ibibazo bikiri ibibazo rusangi eh, ni ukuvuga nk'ibibazo byo gukoresha abana mu bikorwa byo mu mazu bamwe twita ababoyi n'abayaya ivyo ico ni ikibazo kiri ku rwego eh, rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika kuko ni ikibazo kiri mu bihugu byose muri afurika Ah, ni henshi usanga abana bakoreshwa nk'ababoyi ni henshi usanga abana bakoreshwa nk'abayaya Ah, ni ikibazo baba bari eh, mu mu nzego zitandukanye baba bari mu mashyirahamwe baba bari mu migwi yigenga y'agateka ka zina muntu bariko bagerageza gutorera umuti kugira ngo turabe yuko cova mu nzira murabona baba ari abana benshi hanyuma amategeko nk'aho iwacu aba yemera yuko umwana ari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani ashobora gukora ibikorwa bibayabaye ico gipimo rero cyo kumenya ko umwana yakoreshejwe ibikorwa bibayabaye canke barengeje urugero abamukoresha nico benshi badahurizako rero urwo ni urugamba rukibandanya twizera yuko eh, mu minsi iri imbere tuzoheza tukabitahura kumwe hakabaho icerekana neza aho umuntu aba yarengeje urugero mu guha ibikorwa umwana naho amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu oit ri- rijejwe iby'akazi ku isi yerekana ah, ivyerekana yuko umwana yahohotewe mu gukoreshwa ibikorwa ah, bi- bi- bi- bi- bimurengeye ni ukuvuga nk'iyo akoreshwa amasaha arenze iyo akoreshwa ijoro iyo adahabwa umwanya wo kuruhuka iyo yikorezwa ibintu bimuremereye n'ibindi n'ibindi n'ibindi ariko mu bihugu bitandukanye ngaha muri afurika ntibarahuriza ku gipimo umuntu yorabira ko kugira ngo amenye ko umwana yahotewe cyangwa atahohotewe
radijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe abana n'uburenganzira bwabo umutumirwa wacu ni metere jacques nshimirimana komiseri yajejwe ibibazo by'abana mu mutwe w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu sendehashi dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho elisa uranyumva
ndakumva neza cyane wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe se
amazina ari byose n'imana yari isanga abandi mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gakenke aho bita ku rutabo yego
ubwo nanjye nifuje kugira icyo navuga muri kino kiganiro mu by'ukuri ni byiza ko twizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika tunareba ko abana ko ku burenganzira bahawe babufite mu minsi iri imbere nibwo leta y'u rwanda yatangaga amapubulisite bavuga ko iminsi abantu yashize cyane bakoresha abana batujuje imyaka mu ngo Mm,
eh, mu minsi yashize yego
ubwo bavugaga ko abantu bat- bakoresha abana bakiri batoya batarageza ku myaka cumi n'umunani ko ibyo bitemewe bakwiye kubihagarika Mhm.
ikindi kandi tukareba tugasanga baradusobanurira mwatubwiye ngo ninde ufite uruhare mu burenganzira bw'umwana Mhm.
iyo urebye usanga ari umuntu wese uzi umwana icyo ari cyo
Mhm.
ugasanga leta y'u rwanda yahagurukiye abagabo batera abangavu inda Mhm.
iki ni igitekerezo cyiza cyane kuko biba bigaragara ko ba bagabo birengagije uburenganzira bw'umwana kuko amaze kubumenya no kubusobanukirwa ntabwo yasubika kumutera inda Mhm.
ibyo ni igikorwa cyiza cyane turabishima ugasanga abana ntabwo bagikoreshwa imirimo ivunanye nk'uko byari bimeze mbere nk'ahese hari igihe abana bakoreshwaga mu birombe by'amabuye y'agaciro ugasanga umwana utarageza ku myaka cumi n'umunani arajya mu kirombe ari munsi y'ubutaka ni ahantu bakoresha imbaraga ariko usanga bigenda bicika boro boro bivuge ngo abantu batangiye gusobanukirwa n'uburenganzira bw'umwana Mm. akajya mu kirombe bigatuma atana ishuri
birumvi- birumvikana uwo mwana iyo yagiye mu kirombe ntabwo yaba akigiye mu ishuri kuko umwanya wo kuba mu ishuri aba yagiye muri cya kirombe Mhm.
bivuge rero ngo niba abantu dutangiye gusobanukirwa n'uburenganzira bw'umwana ni igikorwa cyiza bivuge ngo tumaze gusobanukirwa n'amasomo tugenda twiga ni byiza ko muba mwateguye ikiganiro nk'iki abantu baba bateze amatwi radiyo baba bakwiye kugira icyo bakuramo tugaha uburenganzira umwana bumukwiye kugira ngo nawe azakure ari we rwanda rw'ejo cyangwa se azagirire igihugu akamaro turabashimiye rero ku kiganiro mwaduteguriye murakoze cyane urakoze cyawe- cyane nawe manelisa rwose icyo gitekerezo ni igitekerezo cyiza icyo tuba twifuza ni uko ikiganiro kirangiye umuntu aba akuyemo impamba ikintu gishobora kumufasha kuba yahindura n'imyumvire cyangwa se n'imikorere bigatuma ubuzima burushaho kugenda neza Um, oya nibyo muri abarimu beza cyane nibyo tubakundira urakoze cyane natwe turabakunda
sawa sawa Eh, ok twakire na jean long uranyumva mwiriwe neza mwiriwe urahagana hehe
Mm, kigali ndera ahantu bita ku mukuru ubu ngubu niho mpagaze yego none ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Mm, kamanzi nsubize n'umutumire nyirakumva mbere na mbere Yezu, ndabanza amahoro no kubashimira cyane.
n'aka kanya mwa- muduhaye kugira ngo natwe dutange ibitekerezo ku kiganiro noneho ubwo ngubwo rero imbere y'ikibazo mfite wenda nk'icyo navuga urabona wenda muri ibi bihugu by'iwacu kenshi na kenshi usanga abaturage ba- ba- benshi na benshi baba bari mu murongo w'ubukene ugasanga rero bituma wenda b'abana hari ibikoresho bimwe na bimwe batagenda babasha kubona wenda tuvuge nk'iby'ishuri se cyangwa nk'imyambarire n'iki noneho bigatuma b'abana batabasha kuba bajya ku- ku ishuri se cyangwa bakaba batabasha no wenda no kubona ibyo kurya wenda akenshi na kenshi wenda si benshi cyane ariko bake na bake bagiye barimo nibaza ati se wenda nka nku- nk'uwo mwana agusanze nk'iyawe akakubwira ati wenda wampaye ibyo kurya ukamubwira ati se urabizi ko mu kinyarwanda baca umugani ngo udakora ntakarye umuhaye nk'akarimo gatoya ukaba wamuha n'amafaranga se cyangwa wenda ukaba wamuha nk'ibyo kurya nabwo byitwa ikibazo bakavuga ngo wakoresheje umwana ukaba wahana none ubwo ngubwo kuri ibyo ngibyo byo babifatiye uwuhe mwanzuro ikindi kibazo mfite urabona nko muri iki gihe abana bose ni ukujya ku mashuri ese ndibaza nti nimba abana ari kujya ku mashuri ariko ugasanga hari abana bafite impano zimwe na zimwe zigiye zitandukanye harimo nk'ibintu bijyanye n'imikino ubugeni se cyangwa nk'uburirimbyi ukibaza ugasanga wenda nk'impano z'abo bana zirapfukiranwa bitewe n'uko ababyeyi baba batabisobanukiwe neza se baba bafashe iki abana bafite ibintu by'impano noneho bagenda bazisangamo kuko hari n'igihe usanga nk'umwana ajya mu ishuri ugasanga riramunaniye kandi yari afite indi mpano ari kuzamurengera murakoze cyane witeka bite ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo urakoze cyane jean longue nawe kuri ibyo bibazo byawe reka noneho ubwo mpe umwanya umutumire abasubize mpereye yenda kuri iki kibazo cya nyuma cya jean longue cy'ubukene ati nk'ubu nk'iki kibazo avuze ati umwana ashobora kuba yabwiriwe cyangwa se yaburaye cyangwa akeneye n'udufaranga cyangwa se n'ibyo kurya ariko aje uri nk'umuturanyi we akakubwira ati ndashonje ukamubwira uti kunkorera aka karimo dufashe nk'urugero rwo kumusaba nko kujya kuvoma amazi cyangwa se kugushakira inkwi zo gutekesha cyangwa utundi tuntu tworoshye ibyo biremewe ko umwana yakora utwo turimo cyangwa byafatwa mu buryo bwo gukoresha umwana
murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo akibajije kubera ko twagumye tuvuga cyane ku burenganzira bw'umwana mugabo tutigeze tuvuga ku byo umwana nawe ategekwa gukora mu byo umwana ategekwa gukora ibyo mu gifaransa twita redovwari harimwo gufasha ibikorwa ababyeyi gufasha ibikorwa ababanyi gukora udukorwa tubayabaye tungana n'imyaka yiwe kwimenyereza gukora ibikorwa kubera ko niyo ndero urumva ntitwahava tuvuga uburenganzira gusa ngo umwana ace yumva yuko ari uwo kurya yicaye atagikorwa na kimwe bashobora gukora abana barakora ibikorwa bibayabaye umwana araja kuvoma umwana arateka umwana arasenya umwana ara araragira inka ikibi n'igihe ibyo abikoze bihohotera uburenganzira bwiwe uburenganzira ubuhe ashobora kujya gukora utwo dukorwa ku muntu ukumva yamwemereye amahera y'ishuri akaca agomba kumubuza na rya shuri ngo nugume undabiye inka umwana agaca acika ubucunga inka uragira inka ishuri akaba ararihebye muri icyo gihe umwana aba ahohotewe mugabo kujya gufasha ababyeyi kujya kuraba inka ku munsi wa gatandatu atashuri afise kujya gusenya agateka ibyo afungura nta guhohotera umwana kuba kurimwo ibyo ni ibikorwa n'amategeko agenga uburenganzira bw'umwana yemera cyane kugira ngo bifashe umwana kumenyera ibijyanye n'iby'ubuzima hanyuma hariho icyo yari abajije ntashoboye gutahura neza kuko umurongo ntiwari umeze neza bishobotse mwakinsubiriramwo icya kabiri yari abajije icya kabiri uravuga jean longue
yego
urebye hari ikibazo cyari cyakomeje kugenda kigaruka hari udufashe n'icya elisa ndetse na israel wari wavuze mbere bavugaga nk'ikibazo cy'ihohoterwa nako reka tubanze turangize ibya janonga ikindi yari avuze cyari ikibazo cy'abana baba bafite impano ni ukuvuga baba bafite detaran noneho ababyeyi ntibasobanukirwe abo bana kugira ngo bafashe abo bana guteza imbere izo mpano bafite niba hari ikintu gishobora kuba cyakorwa cyangwa gikorwa murakoze cyane umuntu iyo avutse umwe wese avukana impano ziwe hariho abana bavukana tana abana bavuka bafise ibyo bisangije kandi bifise icyo bishobora gufasha muri sosiyete aho baba babaye ku ishuri iwabo cyangwa mu bagenzi babo icyo rero ni ikibazo atari icyo ngaha mu burundi gusa ariko nibaza ko ari ikibazo muri rusange muri afurika yose kubera ko turacafise ingorane ikomeye ku bintu bijyanye no kwigisha ababyeyi ingene barera abana babo cyo mu gifaransa twita redikasiyo parantari kubyara kuja mu rugo niryo shure ryonyine nicyo gikorwa cyonyine umuntu ashobora gukora atashuri arinze gucamo ntibisaba kuja mu mashuri kugira ngo umuntu arongorwe abyare hamarere umwana nicyo gikorwa cyonyine umuntu ashobora gukora atawundi muntu amwigishije kera abakurambere bacu bari babishizemo ubwenge buhanitse cyane bijya bavuga yuko umwigishije kubaka ategerezwa kuja kumarana umwanya na inasenge kugira ngo amwigishe ingene iby'urugo bigenda nibaza yuko mu byo bayaga bayaga ku bijyanye n'ibanga n'ibyo by'urukundo hagati y'uwo baba bagiye kubakana mugabo kandi bakayaga no ku ibanga rya kabiri rikomeye rijyanye n'indero y'abana aho rero muri iryo banga rya kabiri niho umubyeyi afatira umwanya ukwiye wo kubona no kubana n'umwana wiwe kuko ntashobora kubona impano iri mu mwana wiwe atamwanya amufatira ntashobora kubona impano iri mu mwana we bataganira hariho ababyeyi batayaga n'abana babo bazi yuko umwana icyo akeneye ari ukurya ari ukwambara hanyuma agwaye bakamujyana kwa muganga hanyuma akaja mu ishuri ntibazi yuko umwana kujya k'umuntu akuze aba akeneye ko umuntu amuha agaciro akumviriza ibyiyumviro byiwe akumviriza icagona akumviriza imigambi yoba afise hanyuma akamukosora akamubwira ati ibyo yumvira ntibishoboka cyangwa birashoboka icyo rero ni ikintu cyo gukorera ko cyane kuko mu mico y'abanyafurika nka twese ikintu cyo gufata umwanya ngo umuntu aganire n'umwana amuhaye umwanya ukwiye ntikiturimo ariko rero biri ko biraza buke buke kuko ababyeyi bose ntibameze cyo kimwe hariho ababyeyi bazi yuko ubwo nabwo ari uburenganzira bw'umwana kumuha umwanya umwana akavuga icyo agona ibyo bituma umwana akurana icyo mu gifaransa twita la confiance en soi umwana akumva ko yiyemeye akumva yuko afise icyo amaze akumva yuko ashobora gutanga icyiyumviro ababyeyi bakacemera ibyo bikamutuma mbere ageze no mu ishuri adagira ubwoba bwo kuduza urutoki ngo ashikirize icyiyumviro cyiwe ibyo biri no mu bituma umwana ahari ashobora no gushyira ku murongo abandi bana akababwira ati imwihenze kuko aba afise umuntu akuze baganiriye akamubwira ati icyo cyiyumviro si cyo cyangwa nico rero nibaza ko ari urugamba rukomeye ibihugu byo muri afurika bitegerezwa kugumako kugira ngo habeho kwigisha ababyeyi ku bijyanye n'indero y'abana bagatahura uko ingabire umwana aba yaravukanye hama bakamenya n'ingene bategereza kumuherekeza muri iyo ngabire igihe rero ababyeyi baba batarabitahura amaleta yoyo ategekwa kubikora kuko umwana ni uw'igihugu umwana si uw'umubyeyi aba yaramubyaye gusa nicyo gituma hacabaho amaporogaramu atandukanye yo kurondera izo mpano ziri mu bana abana bakiga mu mashuri bivanye n'impano bafise haba hariho abana bafise ubwenge budasanzwe mu bijyanye n'iby'ibiharuro ibyo ababanyi baha iwacu bita imibare ibyo byose iyo umwana badafatiye kuca ashoboye no kuca akunda urashobora gusanga bamujyanye mu bintu adashoboye bigatuma mbere anaheba ishuri kubera ko aba yumva yuko bitinjira hariho abana bafise ubwenge budasanzwe mu bijyanye n'iby'indimi hariho abafise ubwenge budasanzwe mu bijyanye n'ibyakahise gufata ku mutwe ibyakahise hariho abafise ubwenge n'impano mu bijyanye n'ibidukikije usanga bafise urukundo rudasanzwe ku bikoko ku biti ku mashyamba abo bana ubegereye ukabamenya uca umenya n'aho uboriyana n'ingeno bakurikirana ni cyo gikorwa rero twibaza yuko ngaho iwacu mu burundi tugiye gushyira ingufu cyane kugira ngo twigishe twigishanye n'ababyeyi kuko nta muhinga arimo muri bene ibi twigishanye n'ababyeyi ingene umubyeyi akwiye kuba hafi y'umwana wiwe akumva yuko umwana afise ubwo burenganzira bwo kugira icyo ashikirije hama umubyeyi akamwumviriza
mbere y'uko tugaruka kuri cya kindi navugaga mu kanya cy'ihohoterwa rikorerwa abana cyane cyane ab'abakobwa nagira ngo tubanze twakire ndaboroheye kome amaze akanya ategereje kome turi kumwe wakoze cyane kutwihanganira tukumaranya akanya utegereje
yego mvuge abana nk'umuntu mu mibano tubayemo barahohoterwa cyane ndazi hariho nk'umwana yahora yiga mu mwaka wa kane kandi se arafise amafaranga yomurihira mugabo yarahiye kumufasha ibyangombwa urumva nk'icyo ni ikintu kigoye jya naragiye nyamubyeyi ndamumuhanurira ndamubwira nti e mubyeyi ni uburenganzira bw'uwo mwana igihe ufite amahera murihira ibyangombwa umugurire ikaramu umugurire ikayihetse yanyumvirije neza meje naramubwiye nti aha uwo mwana nawe yo kwitwarira mushinga nta tegerezwa kugutikira baraguhana mugabo ntiyanyumvise rero icyo novuga atari kuri uwo mubyeyi hariho n'abandi bana bacinyitwa uko kandi bwari uburenganzira bwabo ahubwo uwo mugabo rero ariko uwo mutumire numva ariko aravuga babandanya ahubwo babihimirize babicishe no mu mashyirahamwe menshi babona yoshoboka baze barashyika ku mitumba bahimiriza ababyeyi bamenye ko barafasha abana babo atangorane zirinze kwaduka ku bana
urakoze cyane kome uyu mwana ni uwo muri mu ishuri mu mashuri matoya cyangwa ari mu mashuri yisumbuye mu mashuri abanza muri pirimeri mu wa kane mu wa kane umubyeyi ati urahagarara yabishingiraga ku kizi aravuga ko umwana ari umuswa cyangwa
avuga ngo ntamwumvira muga twe turaba mu miryango tubona ntamwumvira kuko arajya kuvoma ari ubwatsi aca bwo gusasira inka kabuca twe tubona byose yabigira mugabo bavuga ngo ntamwumvira mugabo hari ukuntu ari ngo nta mashuri y'abakobwa ni umukobwa ni umukobwa iryo naryo ni ihohoterwa
ni ihohoterwa
afite abandi bana b'abahungu bo arabareka bakajya mu ishuri
oya afite umwana w'umukobwa mukuru n'umuhungu umwe agahungu nako kiga mu wa mbere muga koko karagenda bukamaze iminsi kagenda
ye urakoze rwose kome kuba uhangayikishijwe n'icyo kibazo nk'uko metere nshimirimana bivugaga ntabwo kurera umwana cyangwa se gushaka uburyo uburenganzira bwe bwubahirizwa ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe ndagushimiye cyane metere nshimirimana rero mwumvise ibyo kome avuze urumva harimo ikibazo cyo guhohotera ariko kandi hakazamo n'ikibazo cy'uburenganzira bw'umwana w'umukobwa mbifatanyije rero na bya bindi israel yavugaga hamwe na na irisa ndakeka bavuga bati umwana w'umukobwa arahohoterwa ariko israel we yashimaga ko leta y'u rwanda yafashe ingamba zo gukemura icyo kibazo elisa nawe akaba yavugaga ko hari ibintu by'ibibazo nyine byo guhohotera abakobwa komati umwana w'umukobwa kumubuza kwiga ukavuga ngo ntanyubaha ukamubuza ubwo burenganzira bwe hari hashize igihe havugwa ibibazo by'abana b'abakobwa baterwa inda mu burundi bikabaviramo kwirukanwa mu mashuri cyangwa se kuyata ubu ni hehe hashyizwe ingufu kugira ngo icyo kibazo gikemuke
murakoze cyane nagira mbanze mpere kuri cya cyiyumviro isa yashikiriza avuga yuko kumbure ku ruhande rwo mu gihugu cy'u rwanda bimeze neza ko leta yafashe ingingo zidasanzwe zo kurwanya ihohoterwa ry'abana ibibazo by'abana ni ibibazo atamuntu n'umwe ashobora kuvuga yuko ageze ku ijana ku ijana yuko atakibazo cy'abana gishobora kuba kiri mu gihugu ikiba gihambaye niryo shaka ry'abatware ryo gukora ku munsi ku munsi ku buryo ibyo bibazo bigabanuka nayo ahandi ibibazo biba bihari cyo kimwe n'uko biba bihari ngaha mu burundi no mu bindi bihugu ibibazo by'abana biba bihari bitabaye ejo bibuye umunsi bitabaye uyu munsi bikazoba ejo hazoza ni ibibazo byama biza ku munsi ku munsi ariko iyo bije bisanga hariho ishaka hariho gufatana mu nda hariho gufata ingingo zikomeye zo kubigwanya ibyo bibazo ntibiheza ngo bibe byinshi cyangwa ngo bimare umwanya munini ubu iki kibazo cy'abana baba bafatwa ku nguvu cyangwa abo bana bahohoterwa kubera igitsina cyabo nk'ibyo yarahejeje kutubwira uwo yari yakuye oscar ngira ngo ni kome ndaboroheye kome ni ibibazo duhura nabyo iminsi yose umubyeyi igituma umubyeyi ashobora guhinduka ibituma biba ari byinshi cyane kuko umuntu yegereye uwo mubyeyi buke buke akamubaza ati kubera iki hari umwana yahora kumvira mugabo ubu uvuga ko atakumvira wewe washobora kwibaza yuko ikosa rihagaze ku mwana atakija kuvoma atakija gusenya a- atakimwubaha mugabo ugiye ukabumviriza ugasanga ikibazo gishobora kuba kiri ku muvyeyi wiwe kumbure kubera izindi ngorane aba arimwo aba ariko bamwishuza amadeni ibibazo biba bimubanye umurengera akabona abana n'umwana atakiri kumwe na nyina wiwe ukaca usanga umenga umwana niwe agiye kwikorera ayo makuba yose cyangwa ibyo bibazo byose o, uwo se wiwe yatewe Ye.
na nyina w'umwana Ndeka- ibyo byama byahabaye Ye, ndeka nico mbashimire gituma cyane.
icihuta ari ukubanza kwegera uwo muvyeyi Ye.
abamwegereye bakamuhanura hariho imigwi ku makomine yose ku mitumba yose Yego, igihe murakoze ibibazo cyane.
by'abana ico twita resepeye Ye, murakoze cyane, Maître Nshimirimana.
bw'uwo mwana wiwe Ye, murakoze cyane ndagira ngo mbashimire kuri iki kiganiro nshimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Rob McLean na Geoffrey Mutagoma yari Eugenia Mukankusi kuri mikoro mwese rero abaduhamagaye mm, turabashimiye cyane mukomeze kugira ibihe byiza
turabashimiye tunashimiye mugenzi wacu eugene mukankusi yaje kudushikiriza ikiganiro